bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana mukamana asaba imbabazi z'icyaha umugabo we atemeye ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
none se mukama karame
ko nanyuze kuri ka karima kawe ka puwavuro nkabona amababi yarabiranye kandi hariya kiri mu gitondo byatewe n'iki
wahora n'iki ko nanjye byanteye ubwoba kuko ko ushobora kuba ari ikirebiranya yihaye muri puwavuro zanjye akira ubuti kimukamo ngo kirabiranya niba nk'iyo nabonye mu mibyare yanjye rwose
yewe ntiwirirwe ubaza rwose niko bimeze kubera ko ibimenyetso byayo biraboneka ku mababi yo hejuru ku mumero arasa n'arabirana ubundi nyine igaragara cyane mu gitondo no ku mugoroba hariho ikibundo nanjye se nyirizi ibyo nkubwira ko nabibonye mu gitondo igihe nari ngiye mu mibyare yanjye
ibyo nyine nibyo niko bimeze rwose kuko iyo ari kirabiranya nyuma y'iminsi mikeya amababi yose y'igihingwa cyanduye ahindura ibara agasa nk'ikigina nk'aho ari kumva
mukama ndakumva fata izo mboga ariko ukomeze mpereza birabijya niba amaraso yewe ngewe buriya rwose namaze kubona ko ariyo kuko nabonye ibara ry'ikigina rigaragara ku ruti hasi aho rutangirira ntahandi mu mizi kandi rero nakase n'igice cyo hasi nyine umurenda weruruka uturuka mu ruti ari nabyo byahise bimpamiriza rwose ko ariyo
mbe mukama none ubu dukora iki koko neza nagira nte nyine ko ariko bimeze icyo nahise nihutira gukora nahise ndandura igihingwa cyose nabonye cyanduye ubwo nyine ubutaha nzitwararika mpinga imbuto yihanganira iyi ndwara ko numva bitoroshye mukama nta cyoroshye kirimo wa mugabo we ariko nyine buriya ni nanjye warangaye ni akazi kawe mba narateye nyine ngenda mvangamo ibihingwa biri mu muryango umwe na puwavuro nk'ubutunguru kugira ngo bizirinde kirabiranya yo mu butaka
ukora mukamana ubwo warangaye rero ni akazi kawe urwishigisha rusoma umva yewe urwishigisha rusoma se mbaga umaze iminsi urya n'izi ngizi uriho urya zavuye he harizo nigeze njya guhasi izo nahinze mu murima wanjye ubwo nyine nawe uzamfasha turusome sinzarusoma ngenyine
ubwo icyo ni ikibazo nyine nanjye nkururiye
ni ikibazo nkukururiye se ngaho ivugire nagira nti mpereze amazi n'inywere usomeze
igeze kanyi
ndaho ariko nagushakaga
uranshakira iki se kandi ko numvise ibyawe n'akarwera bitoroshye
yewe ntabwo byoroshye sinzagera bintekerereje nsanga wowe na karwera gukorana bitoroshye rwose sinzagera yarabikubwiye se ntibyabaye ahari se yari ahari rwose na mukamana wamubaza yakubwira uko byagenze none ukaba wifuza ko mbigenza ntekanyi buriya se umunsabira imbabazi ntiyabyumva kandi yanyirukanye nari nagusabye uruhushya
wari warunsabye ariko sinjye wakwirukanye nyamara umubwiye ko wari wampaye uruhushya yabyumva rwose ariko se kanyi uretse ko ariyo yayo yose niko ni gute umuhungu wawe rwose anjyanira umwana kohoha ukamuhishira ndakakuroga ni ukuri ndakakubura nta munsi w'ubusa ntabaza maritina amakuru ya rusiya akansembera akagusembera se ngo ntabyo azi iyi niko mbwira rwose ubu se ndebe nkubeshye yawe ubaye utambeshya niyo waba kubeshya iyo mu ijoro niyo ntanzeho umugabo rwose nkamenya amakuru ya rusiya impamagara uyu munsi nsiga ikibondo nonsa
ubwo kandi umenye ko hagati aho ngaho nasabye imbabazi mugaga kandi yanazimpaye
imbabazi imbabazi nyine mukama fata ibiryo byawe igeze wamusabye imbabazi z'iki imbabazi z'uko twamuhemukiye tukamuhuguza umurima we mukama ugize ngo iki ugize ngo iki nuko bimeze rero kandi nazimusabye kandi yazimpaye ariko ariko ariko ariko mana mukama witonganya ubu nzakugire ne koko nzakugire ne umaze mu bwonko reka wibanga mu by'umuryango wacu kugira ngo ugende gute niyo wabigutumye ariko se ubwo ngubwo wowe wagira ariko iki kajya aho ngaho se rwanyankara gato nakuzwa ibaguru sinongere kumva uvuga funga umunwa wawe ntamenyera ibiryo niba udagishaka Funga umunwa wawe.
kubyiburira ariko aha aha ese iki eh? kurebye nabi nagukubita akakuzibura ayo matwi ugahinduka ikiragi ntuzongere kujya uvuga ibitakureba nsigere ibiryo byanjye gusa
byabyabwana Ah, wumve nkumenya kugira imana ibeshe se nyine wongere ukomeye nkwereke njye aho manihura mbere akaga uri n'akaga byo rero A- akaga ni ngo ngo- ngo- Aha, nijye ubivuze
Yewe, ndumva bitoroshye ubu rero ntacyo nagusezeranya rwose karwera niyemera ko umusoma imbabazi akazi guha ubu uzagaruka mu kazi nabyanga kandi nanjye ubwo urumva ntacyo nzabikoraho wenda byumva ariko mfite icyizere ko icyo wamusaba atacyanga mbabarira nitabe telefone ndabona ari maritine nta kibazo
alo eh maritine amahoro eh rwebyaye inyana Ayi! patoro ndakumva
inka wangabiye yabyaye Mm.
kandi noneho bigiye kuba byiza kurushaho ibyara inyana nuko nuko rwose rwose uragahora ubyaza inyana rwose Yuh, ndishimye cyane rwose patoro ndishimye none se yabyaye gutunguye burya se ntabwo wabibonaga ko yayicyuye inanuye Hmm? igenda ibyibuha ndetse n'icebe ryayo rimanuka Hey, ndetse n'inda y'amaganga yayo yirekura iyi nayitwaye rwose ubona ko no mu nkuge hayo hagenda hameneka mbese bigaragara ko iri hafi kubyara Eh, nanjye rwose ntabwo niyo mbikubwira kuko nari nzi ko uzi ibimenyetso by'inkwi hafi kubyara Eh, bitya byo buri wese yarabibonaga ariko noneho uyu munsi yabyutse yerera ishyama ikaryama ikabyuka mbese itarisha ubona yabuze amahoro burya rero nuko utarebye neza Eh, wari kubona ko no mu nkuge yayo rwose hacitse ibinogo eh, urumva ari byo bita kumeneka ndetse n'amabere yayo yatariranye ibyo byose nabibonye ariko ariko kanyi ukabibona ukayiva uruhande kandi ari bwo ugomba kuyeba hafi kugira ngo ukurikirane ibyayo nyine kubera ko nagombaga kuza kukureba byanze bikunze nahise mbwira maritine ngo ahagarike byose aze ahambere kugira ngo itamena isuha nta muntu uyiri hafi
wagize neza rwose kuko iyo imennye isuha kiba ari ikimenyetso cya nyuma Eh, umushumba rero ubizi arayegera akayikora mu nda y'amaganga mm, akumva ko inkoni ariyo maboko yayo ari mu mwanya mwiza mm, akumva ko n'umutwe uri hejuru y'amaboko noneho akabasha kuyifasha akayibyaza eh, ibyo maritine ntabyo yamenya ariko nari namwihanangirije ngo telefone ye iba irimo amafaranga kugira ngo nimena isuhe igatinda kwibyaza ahita ampamagara mbwire veterineri utwegereye aze adufashe ubuse wari wateguyeho akanyana kari bujye
iyi cyane rwose nasize nteguye icyarire cyiza kugira ngo ibyare gihari maze yayize kucyururukiraho ndetse iba ari naho iyirigatirira gusa buriya maritini yamenye ibyo kwikuramo ivata mu kanwa kayo ndetse no mu matwi iyi nabimusobanuriye rwose kuko nabonaga byashoboka ko ibyara ntahari Hey, ngaho rero mubwira kuri akanyana ku zuba ubundi nyina yibe hafi ayihate amazi n'ibyo kurya bihagije ubundi akomeze kuyiba hafi kugira ngo arebe ko itumuziha ahubwo ibyo ntacyo nabimubwiyeho yitonde cyane kuko icya mbere gishobora gutuma inka idatumuziha ni uko yabyara ukayitererana ntuyite uyiha hafi ngo uyihe ibyo kurya noneho ibyo kurya bitera imbaraga zituma ibasha kwihanga umuziha uyivemo yababa we eee ni ukubireba cyane rero nabwo kandi itinze guta umuziha mwakwitabaza veterineri reka nihute ndumva ibyo ari ibyo eee ni ibyo rero ngaho genda wite kuri iyo mbyeyi
suraho senza ubwo si uraho kanyi Mm, niyo ikiva mu murima ariko niko bimeze ubu sindagera no mu rugo none se uracyandakariye ko nakubwiye nabi aha nakora ndetse kandi warariterwaga n'ibibazo wari urimo kanyi eh? ahubwo nanjye natanye ikibazo mvuga ntiburiya warandakariye buriya nta nubwo uzongera kumvugisha Hmm?
Ah, reka amateka duhuje ni maremare ntabwo twapfa ubusa ibyo nibyo rwose ndabishimye
reka rero ngo ukubite inkuru Eh, ngaho si kanyi uzi ko ejo nagiye kureba muganga ngo musabe imbabazi Eh, nibyo kagira inkuru ati iki rero eh, ngaho mbwira uko yabyakiriye uzi ko yambwiye ngo bizaterwa n'uko karwera azabyakira njye numiwe Eh?
cyakora yambwiye ko wamusobanuriye uko byagenze ariko kanyi njye buriya ntumbona ntumbona utya njye buriya sinkunda akarengane Hmm. namubwije inani na rimwe ko natagutabara ngo akurenganure hakiri kare twese tuzahungabana twumve ko nta mutekano w'akazi dufite kubera ko tuzaba tuzi ko isaha n'isaha Ka- karwera azatwirukana da ah Hi.
nibyo ukuri kw'imana Hmm. ntabwo nzi naramubwiye ndamwemeza urumva ahubwo sinzi ukuntu atara atahise akugarura he ariko buriya niyo maherezo azakugarura ariko rero ntabwo yampakaniye uba yabyizere rwose Eh, ubwo kandi tukivugana nibwo umwana yanterefoni yambwira ko yanka yanjye imaze kubyara yo yanka yabyaye yo nyihaye amashyiga hari ibyara we yo yabyaye ndishimye pe akanyana rwose kameze neza ntiwumva se ko ufite umugisha kanyi He, ubu umuryango wawe rwose mugiye kujya munywa amata maze mwese mwese mubengerane mama mama temba itoto ariko nawe wavuze se no gusagurira isoko irya nk'uko wayibonye amata yayo iwacu twayamara eh ibyo uzajya ikamwa menshi Eh, kandi ni ukujya mwita ku isuku yayo niba hajemo n'ibyo kuyagemura umva senzagera Mm.
none se twaba tuyinyweraho He, ntuzi ko amata atagiriwe isuku yajyamo twa dukoko two mu bwoko bwa bagiteri tutabonwa n'ijisho tukayaturamo maze uwayanywa uwo ari we wese akaba yamutera ibibazo bitandukanye eh, ibyo uvuga nibyo rwose Iyi rwose amata yaba ayo kwinywera yaba se ayo kugemura mu ikusanyirizo ni ngombwa kuyagirira isuku uhereye ku nk'iyakamwa kugera ku ruhimba aho aterekwa
uzarebe kwa mugaga ukuntu umukamyi abanza agakaraba intoki ubundi akoza icebe ni- ndetse n'amabere yayo mbere yo kuyikama yewe no guhanagura icebe ryayo Ih, isuku y'amata itangira igihe umukamyi yinikije nibyo Eh, kuko iyo atangiriye isuku hakiri kare ashobora gutokorwa bikaba byayaviramo kononekara Ih, ntekereza ko kwa mugaga bamara gukama amata bakayacisha mu kayungiro ma Mm. none se ntihari igihe mu gihe cyo gukama haba haguyemo ubwoya bw'inka Eh, ubwo kandi n'ubwo wakaraba ute mu ntoki ukoza n'amabere y'inka ariko ukayatereka mu cyasi utasukuye neza uba uvameyemo urutete nyibutsa abonjya mbona bayashyira mu ijerekani ho kanyago Ibase.
ariko koko ijerekani udashobora koza uko ubishatse ngo ugere mu ndiba no mu nguni zayo zose wakwizera uti isuku y'amata ushyizemo kanki njye nkubwiza ukuri rwose abashyira amata mu majerekani ntawe bataniye n'abayavanga n'amazi ndabaga kare kare kare kare bo bo bo wibavuga kuko bo ntaho bataniye n'abaruzi ahubwo abantu bose bakwiye kubwirwa ko kizira kikanaziririzwa kugira ikintu icyo ari cyo cyose wavanga n'amata kuko ashobora kugira ingaruka mbi kandi zikomeye mu mubiri w'umuntu yanyoye
Hariho ko mutambwira amakuru ya kankindi senza nawe mukamuha ahubwo sinabwo ntacyo arakubwira ambwira se ko nyamara ubanza hari ikintu bavuganye da ni nande nakora ko imana nge nge kankindi yambwiye ko rwose bibonaniye na bosi mbona nkubone Eh?
aka- eh, akamusezeranya ko azagikemura ibyo ko utari warabimbwiye senza singura mukamana se ariko se nzajye nawe rwose usigaye ugira ibintu byinshi uhisha ariko mukamana agira ko gushyira mu munyu ibyo ni ibiki umumurira imbere amabuye none njyewe ugeze ubimbwira byibura ngo mbe nkubeshye arakenza k'abanyamagambo U- u- umva aratamabo karame ejo nibwo yabimbwiye kandi twari tutarabonana ariko senza Karame ibintu impamvu.
nk'ibyo ntukabirarane kuko ntabwo uba uzi icyo biri bubyare n'igihe bizakibyarira uko se nijya mbika ko ariko rero abagabo bateye ubwabo nge- ngewe urumva Ka- kankindi yambwiye ko bosi ngo yabi- ngo yamubwiye ko nta gisubizo cy'ako kanya ngo yahita amuha ngo atabanje kukubaza Eh, mbaza se iki namwirukanye ntabibona azabanza ngo akubaze ngo abone kumuha igisubizo rero buriya mabuja karame kuba atekereza ko agomba kubanza kubikubaza njye ndumva nabyo wabiha agaciro ahubwo ukaba utekereza icyo uzamusubiza nabikubaza ntabwo se mukama mukama ndakumva ntubu koko bosi naramuka yamubajije maze mabuje akivuguruza eh?
aho haba habaye ikibazo byaba ari akaga eh?
byaba bikabizi none mabo kanyine agarutse n'ukuntu yemera buriya wamugizwa Uramenye- uramenye ntuzivuguruse, gukeneka Ntujye- kuratereka gusa se mawe ntuzivuguruze Kanyine, rwose hano, ko sumu.
yajya kurebera ku rutugu byarimba agashyira Sumu.
hasi nanjye rero ntabwo nzabyemera mabo uzabyange rwose uzabyange pe Hi, kanyine reka buriya sikamara muri iyi mirimo ya mugaga yiyemera n'icyayi Eh, ni iki se ni ni iki se ahubwo akora twe tutakora Sumu.
uretse kwiyemera gusa ngo aratuyobora mabo rwose ngiye kubwira mu ukuri urumva kandi njye sinkubeshye rwose ngewe iyo ndi kumwe buriya na kankindi njye numva mbyika wambuza ahubwo ko aba aducura umwuka ducura cyane umwuka ducura umwuka mura mwaramuruhutse ntazongera kotsa igituba babo nagende rwose nagende rwose nagende nagende rwose njyewe njyewe rero mabuja nkunda ukuntu ufata ibyemezo byawe sinari rwose kandi ukihagarara rwose kandi rwose numva ari vide kandi rwose mabu rwose umenye ko tukuri inyuma Uri icyo inyuma gusa.
tutazakora ni uko tuzaba tutagishoboye naho ubundi wowe natwe turi umwe ndabashimiye rero neza mukomeze mumbe hafi turwana urugamba Neza. Neza rwose tuzarutsinda urumva Oya.
kandi tuzarutsinda bitatu rwema ndakubwiye ngo tuzarwana twicaye imvura igwa izuba riva tukuri inyuma amanywa n'izuba tekane bigane
ayiwe ubu se ko kankindi akoraniweho na bose azabyikura amate ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagri akadomo gov akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri